bandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya inogenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa munani muri bibiri na cumi n'umunani mwumva ku mirongo migufi ya short waves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no kuri facebook vowa radiyo yacu ibiganiro bya kino gitondo biremeshejwe na jewe diane ninahazwe muti twabategura iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza kuba ari dusangire ijambo amakuru tubafitiye tuyahere mu burundi aho ibikorwa byo gucukura ubutare bwa kasiterite mu bibanza biri ku mutumba wa gitete muri komune busoni byahagaritswe kuri uno wa gatanu na buramatari w'intara ya kirundo kudakingira ibidukikije n'abakozi bikwiye nibyo byatumye ibyo bikorwa bihagarikwa ibindi murabyumva muri no nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu kirundo jean bosco ndarurinzi
turi ku nkengera z'ikiyaga kanzigiri ku ruhande rwa komine busoni ku mutumba wa gitetse abacukura ubutare bwa kasiterite bariko baravangura ivu n'ubutare bakoresheje amazi naho bamwe bariko baracukura ataco binona umwe muri bagenzi babo aryamye mu kazu kabikwamo ibikoresho yagarukiye ku cobo kuko babiri mu bo bari kumwe mu kinogo ku munsi wa kane bahasize ubuzima nko turakora ino mu kirongo haba rero kirakoroka umuhungu umwe atapfiramo undi nawe avira imbere kiburya nadubuze inyuma ya bose yego mbwa akubundi atapfira kwa muganga naho bagenzi babo bapfuye abasigaye bemeza ko impanuka zipfa gushika bakingiwe nk'ahantu iyo babonye hameze nabi babanza kuhapotora kugira ngo habone nko mu mwanya iyo hagomba kubomoka umuntu akaronka nk'ukuntu nk'abantu bashobora kwirukira aje umuntu yitabye imana iyo babiravye nyene ababosi nyene bashobora kumuhigira nk'intunzu nk'isanduku n'ibiryo baza kumuzikamwo hanyuma bakamuhigira nk'akantu bahoresha nyamuntu nyene yabuze wewe murabaha nyene maciya nk'igitanu nk'ijana gutyo bakaca ku mazi bakamuhambisha nyene nta bindi nuko babiheze amakasi kariho ari kwambara ngaha mu mutwe kuri uyu wa gatanu ku mugoroba buramatari w'intara ya kirundo aherekejwe n'abamufasha kurongora intara mu bisata bitandukanye yahavuye ashika aho habereye isanganya ingingo bahavuye bafashe niyo guhagarika mfatakibanza ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa gitete Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Hano hari abantu babiri baraye bapfirenga n'abandi twabonye bakomeretse kandi turaje kungene bakomeretse bisha byerekana yuko no mu gukora kungene abakozi bategereza gufatwa byose bidakurikije amategeko nubwo rero umuntu atase yuko ubu butare bucukurwa ngaha kugira ngo bwinjirize igihugu n'intara n'amakomine n'imiryango yanyu ubwa mbere bwinjiriza igihugu amahera y'agaciro hama namwe imiryango yanyu mushoboye guhembwa murebe ukuntu muyitunga ivyo byose ntawo vyanka n'ibintu vyiza mugabo turavye agaciro k'ibidukikije gafise rero kubera ivyo ngingo novuga ko ifashwe ni yuko mwebwe abakozi muriko murakorera ngaha guhera ejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa vyo ngaha ku bakora ako kazi gupfa babibona nk'isanganya risanzwe kuri uwo munsi yahwereye ntibasubirayo mugabo iyo iyo bavuye kumuhamba bukeye barasubira bagakora n'ubundi nk'uko bakora kuko ni nk'isanganya urumva n'utari mu kazi mwene akarashobora guhera nk'isanganya iba yateye k'umuntu inzara dufise twemera ko twokora uko babonye hapfuye abantu babiri dukora ngaha twese ni isanganya iyo ngingo yafashwe kandi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga kanzigiri ni ikiyaga kiri mu bigaburira inzuzi zifitiye akamaro akarere ka afurika y'ubuseruko buramatari w'intara ya kirundo murabona yuko ibivu byamaze kwinjira byamaze gutwara ikiyaga ngira ngo nkuworeka inyuma y'imyaka ibiri ibiri dufate n'itatu kino kiyaga cya kanzigiri kidufitiye akamaro kanini kigenda kigashika mu gweru kigenda kigashika mu rusumo kagera n'ahandi tuhasanga cakamye rero kuri ibyo kandi babikoze babizi barengaye amategeko bayazi ingingo yo guhagarika vy'imfatakibanza ibikorwa vyo gucukura ubutare ku mutumba wa gitete yafashwe bene imitaha atariho bari umwe mu bakuru b'abakozi we yasavye ko bokongerwa akanya ibisabwa bakabishira mu ngiro akazi kariko karabandanya twasaba ahubwo kugira ngo ntiduhagarike murabona ngaha abantu bakorera ngaha ni benshi aha hariho n'abataye mwatenye nyamukaduha basi nk'ukwezi tugaca dukoresha inguvu nk'uko twakoresheje dufate inguvu turondera turonderamwo ubutare bwarimwo twongeye tugire inguvu ku bindi amategeko yoba dusaba Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko bahanuye bikwiye inshuro nyinshi ku bisabwa n'uwo mukoresha Mutabazi avuga ko bashobora gusubira kuri iyo ngingo mu gihe bene imitahe bashoboye gukurikiza amategeko barenze mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika mu rwanda naho abanyagihugu baba mu kirwa ca nkombo mu burengerazuba bavuga ko bakomeje kuzimbwa n'ikiguzi c'urugendo rusizi rubavu ivyo biciro vyagwijwe ku nshuro zirenga zibiri bivuye ku bwato bwahora bwunguruza abo banyagihugu butagikora umunyamakuru wacu mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima adusigurire ubu bwato bwari bwatanzwe na perezida kagame buhabwa abatuye ikirwa cya nkombo kiri rwagati mu kiyaga cya kivu nk'uburyo bwo kubakura mu bwigunge kugira ngo bashobore kugenderana n'ibindi bice by'igihugu ibikorwa byo kubwubaka kugeza butangiye gukora byatwaye asaga miliyoni ijana na mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda uretse uku kuborohereza mu ngendo byari binateganijwe ko amafaranga azajya ava muri ubwo bwato nk'inyungu azajya akoreshwa mu kuzamura imibereho y'abatuye icyo kirwa cya nkombo haherewe ku bakennye kurusha abandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo bwatangiye gukora ingendo za rusizi karongi rutsiro rubavu ariko bukavugwamo imikoreshereze mibi ndetse no gukorera mu gihombo kugeza ubwo buhagaze gukora burundu ubu hakaba hashize amezi arenga atanu budakora none icyateye ubu bwato guhagarika ingendo n'iki bwana kayumba efuremu ayobora akarere ka rusizi mbere y'uko uyu muhanda kivu berite wuzura eh, abantu benshi barabukoreshaga ariko aho wuzuriye eh, kubera amatike ari ku giciro cyo hasi muri uyu muhanda bituma buriya bwato bubura abakiriya byumvikane ko rero burya gukora uhomba nabwo eh, simbona ko ubikoze rimwe kabiri gatatu wabikomeza uretse uku kubura abakiriya kandi bigaragara ko n'inyigo y'ubu bwato bwayititondewe kuko bwagendaga ku muvuduko muto cyane aho urugendo rwa rusizi rubavu rwatwaraga amasaha arenga icyenda imibare twashoboye kubona igaragaza ko urugendo rusizi rubavu kugenda no kugaruka mu mafaranga bwabaga bwinjije tutabashije kumenya arenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu yose mu mafaranga y'u rwanda yahitaga ashirira ku mavuta bwakoresheje bikumvikana ko na mbere y'uyu muhanda inzego z'ubutegetsi zishyira mu majwi inyungu bwatangaga ari ntayo ugereranyije n'ibibugendaho icyakora kuba bwarahagaze byo ni igihombo ku baturage ba nkombo ndetse basa n'abongeye gusubira mu bwigunge kuko ikiguzi cy'urugendo rusizi rubavu kikubye inshuro ebyiri n'imisago ubu ngubu biri kutugora kugira ngo tuve i rusizi tujya gisenyi kubera urugendo turi gukora rw'imodoka kuva kwijwa kugira ngo tugere mu mujyi i rusizi turi gutanga ibihumbi bitatu kugira ngo twongere dutege tuva mu mujyi i rusizi twagabanya gutanga ibihumbi bitanu buri kuva mu gihe twatangaga bitatu ku cyombo kikatugeza ku gisenyi uretse ikiguzi cy'urugendo kibahenze kandi na zimwe mu nyungu bari babonye mu gihe gito ubwato bwari bumaze bukora ubu zarahagaze ku nshuro ya mbere habayeho kwishyurira abaturage mituweli biturutse ku musaruro watangaga ku nshuro ya kabiri habayeho kugura abaturage ihene wabonaga hari ibyo bihindura mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage nyuma y'aho buhagarika ingendo abaturage ntabwo babyishimiye iki kibazo cy'ubwato bwa nkombo butagikora giheruka guhagurutsa abategetsi bakuru muri minisiteri y'ibikorwa remezo aha mu rwanda nabo bashyiraho itsinda rigamije kureba impamvu uyu mushinga w'ubwato wazimye ugitangira iyi minisiteri ivuga ko abatuye nkombo bazahabwa ubundi bwato bitarenze umwaka utaha ariko hagati aho hakarebwa uburyo ubu bwavugururwa ku buryo bwakongererwa umuvuduko bwana uwihanganye jean de dieu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri iyi minisiteri twamaze kubona umutekinisiye ukomeye wakora amato uzakora ubwato bwa kabiri uzaza azagera hano hagati mu kwezi kwa munani aturebere mu by'ukuri kuvuga ngo ni iki twakorera ubwato kugira ngo bubashe kwihuta kurushaho bishobora kuzasaba guhindura moteri bishobora kuzasaba ibyo nibyo twareba tukareba icyo twakora kugira ngo bitungane hariho n'ubundi buryo turi gutekereza kuvuga ngo nubwo abaturage bafite uko bagenda bakoresheje umuhanda ariko n'ubu bwato dushobora kubukoresha tukabwegurira abikorera bakabukoresha mu yindi mirimo yaba ari ukuzana ibintu simerwa ikenera yaba ari ukuzana ibya burarirwa ibyo byose ni ibintu biri muri process ikorwa twihaye ko mu mpera z'ukwezi kwa munani tuzaba twabonye igisubizo cy'ubwato bwa nkombo kugeza ubu nubwo nta mwanzuro ufatika wari watangwa kuri uyu mushinga w'ubwato abatuye nkombo bo bagaragaza ko babona buparitse gusa nta kindi babisobanurirwaho mu gihe hateganywa gutanga ubundi bwato mu kwezi kwa munani k'umwaka utaha akaba ari ntawabura kwibaza uw'igihombo cy'izi miliyoni zirenga ijana na mirongo inani zashowe ku bwato bwa mbere ziteganywa no kwiyongera mu kubuvugurura zizabazwa temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
barakuze abanyamakuru bacu mu burundi no mu rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije ndabibutse ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
abasobanukiwe neza iby'imiterere ya muntu bazakubwira ko burya buri wese avukana impano ariko byorohera bake kumenya no kubyaza umusaruro impano zabo niba impano y'umuntu iba hari uko avutse akabana nayo agakorana nayo birumvikana ko kugira impano bidasaba kuba uteye uku cyangwa kuriya bityo mu kiganiro ejo kuri uyu munsi tugiye kuganira ku mpano z'abantu bafite ubumuga umuntu ufite ubumuga ashobora kuba afite impano ariko we ubwe ntiyigirire icyizere cy'uko iyo mpano yifitemo yamugirira akamaro mu buzima cyangwa se umuntu ufite ubumuga akaba afite impano ariko abantu abana nabo bakamuheza bigatuma impano ye itamugirira akamaro iyo umuntu agize amahirwe akamenya impano ye kare ubundi akayikarishya igakura kandi akayisigasira burya biba byoroshye ko iyo mpano yamubera urufunguzo rw'iterambere bityo abakunzi b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku mpano z'abantu bafite ubumuga aho muri iki kiganiro tubararetse kuza kumva inkuru y'umwe muri bo ukoresha impano ye mu buryo bw'imibereho ndetse n'uburyo bwo kwikura mu bwigunge ese uyu muntu ufite ubumuga afite iyihe mpano abigenza gute se kugira ngo iyo mpano ye igire icyo imumarira mu buzima byose ni muri iki kiganiro turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika njye mugiye kubana kuri mikoro mbagezaho iki kiganiro nitwa mizero kirisipe mbahaye ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu buzima bw'imibereho y'abantu bafite ubumuga usanga basigazwa inyuma n'imiryango babamo kubera ahanini kutabaha agaciro ibi bigatuma impano zabo zakabaye zibateza imbere zipfobya zigapfubirana amaherezo akaba kutagira icyo zibamarira inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ni munyemerere dutangire ikiganiro twumva icyo mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga bavuga ku mpano z'abantu bafite ubumuga mugenzi wacu david hitimana atubereye ku cyicaro cyabo
murakoze nitwa ndayisaba emmanuel nkaba ndi umunyamahanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga muri iyi minsi byakunze kuvuga ko abafite ubumuga impano zabo zidakunda kwakirwa muri sosiyete cyane ukuntu ese mwebwe mubona impano z'abafite ubumuga zakirwa gute muri sosiyete ngira ngo muri rusange ubwo biraturuka no ku myumvire y'abanyarwanda sosiyete nyarwanda ku bafite ubumuga aho wasanga mbere batabaha agaciro byumvikana yuko iyo udaha agaciro umuntu n'ibye ntushobora kubimenya cyangwa ubihe agaciro aho noneho ngira ngo wasanga wa mugani impano bafite zititabwaho cyangwa zihabwa agaciro na sosiyete nyarwanda ariko byibuze ubona ko ubu ngubu bigenda bihinduka kuko bamaze kubona ko nabo bashoboye aho batangiye kujya berekanira ubushobozi bafite ubumenyi bafite mu bintu bitandukanye ese nk'inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga hari ubuvugizi mukorera abafite ubumuga noneho kandi bafite n'izo mpano turabikora cyane naguha urugero reka tujye nko mu mikino nk'aho niba bari bazi ko abantu bafite ubumuga bashobora gukina ariko ubu ngubu hari imikino twamaze guteza imbere ndetse inzego zirayibona zinyuranye yaba imiryango itandukanye yaba leta ku buryo batangiye kubishyiramo ingufu ubu bigezaho abantu bafite ubumuga mu mikino itandukanye nka za sitiboro sitingi voleboro wajya mu bafite impano mu gukina batabona ubu bigezaho noneho tujya mu bikombe by'isi kandi ugasanga ndetse tugatwara n'ibikombe tukajya n'imidari tuzana ya zahabu n'ibindi ibyo rero byerekana yuko izo mpano bafite mu by'imikino n'urugero naguha gusa abantu batangiye kuzibona kandi no kuziha agaciro urundi rugero naguha reka dufate nk'abantu batabona buriya bagira impano ikomeye cyane mu byo kuririmba kuririmba no gucuranga za gitari ubu tumaze kugira abantu ubona batangiye kubigira umwuga ndetse bagaterwa n'inkunga natwe usanga rero muri rusange imyumvire igenda itandukana ndetse abantu batangiye no kujya babatumira mu bitaramo bimwe na bimwe byerekana ko batangiye kubona ko abafite ubumuga nabo bafite impano hari n'izindi zitandukanye usanga abantu bafite ubumuga bafite ngira ngo ko iminsi izagenda yicunga imyumvire ihinduka zizakomeza kujya ahagaragara ni ubuhe buryo rero nk'inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga mukoresha kugira ngo impano zabo zitere imbere cyangwa se zimenyekane twubundi tugira umukozi ubishinzwe nk'ubu mu mwaka ushize twari twamwohereje mu bigo bitandukanye by'abana bafite ubumuga tujye kureba abo bana bafite izihe mpano kugira ngo tubashe kuziteza imbere ibyo rero byatumye hari ibigo bimwe na bimwe cyangwa biriya bigo byita ku bana bafite ubumuga byatumye hari ibintu tugenda tubagenera aho usanga hari abana bafite impano mu kubyina guhimba indirimbo imbyino abo ngabo tukabashakira ibikoresho wenda bagahita bagira itorero bakajya baseruka hirya no hino aho usanga mbese izo mpano tugiye tubona twebwe nk'abashinzwe tukabafasha kugira ngo tuzishyire hanze I- ibyo ni ni ikintu kidufasha kugira ngo turebe ko twabakora ubuvugizi kugira ngo n'umuryango nyarwanda ubashe kuwumva icyo nababwira ni uko abantu bafite ubumuga nibababona ntibakore ubumuga bafite gusa bafite n'izindi mpano bafite nyinshi hari abazi gu- ibisigo imivugo ibyo guhimba indirimbo gucuranga gukina imyidagaduro domene yose wajyamo mbona rero icyo nasaba abanyarwanda ni uko ah, nibareba umuntu ufite ubumuga ntibakareba ubumuga afite ahubwo bajye bareba ni izihe mpano afite ahubwo bamufashe kuba baziteza imbere noneho icyo wabwira abantu eh, ku bushobozi bw'abafite ubumuga ariko tugendeye ku mpano zabo
Uh, ubushobozi bwo burahari ngira ngo wenda uzafata urugero rumwe gusa rw'u- nk'urwo rwanda guhaye rw'abaririmba urebe ukuntu umuntu afata gitari yiwe agacuranga indirimbo ziwe cyangwa aka- agacuranga iz'abandi ariko ukumva injyana afite ubushobozi afite n'ukuntu acuranga iyo gitari atana- atanabona nabyo ubwabwo ibyo ni impano mu gihe abenshi twese u- u- u- dufite amaso turabona ariko sinzi we niba uzi gucuranga gitari njye ntabyo nzi unayimpaye sinamenya ngo ndakora ariko uwo arayikora agakora amanota nk'abandi bose ajya kuri piyano akayicuranga neza twe dufite amaso turabona ko ntushobora kuyicuranga ibyo bikoresho byonyine u- iyo iyo mpano agira n'ubwo bushobozi ko ntaho tuba duhuriye imana rero burya eh, okay, hari ikintu umuntu ashobora kubura ariko ikamuha n'ubundi bushobozi bwihariye buzatuma nawe abasha kwibeshaho
reka dushimire cyane emmanuel ndayisaba kuri byinshi dusangije ku mpano z'abantu bafite ubumuga aho akomoje ku kubanza guha agaciro abantu bafite ubumuga kugira ngo n'ibyo bakora bihabwe agaciro inshuti bakunze b'ikiganiro ejo murabizi namwe ntitujye tubanigana ijambo ibitekerezo byanyu bihawe ikaze muri iki kiganiro ese ubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga babeshweho n'impano zabo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero rukumbi mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi eh, cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo ubu ni uburyo buduhuza namwe mudusangiza ingero cyangwa se mutwunganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tugenda tuganiraho Ah, mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka noneho nk'uko twari basezeranije ku ntangiriro z'iki kiganiro ko turi bubagezeho inkuru y'umwe mu bantu bafite ubumuga ukoresha impano ye mu buryo bw'imibereho ndetse no kwikura mu bwigunge mugenzi wacu uwikeza christela byamusuye aho atuye mu murenge wa musha nuko adutegurira inkuru ikurikira
nyakira
ni ijwi rya nshimiyimana daniyeli umuririmbyi mu itsinda ryo guhimbaza rizwi nka blessing melody uretse kuba afite impano yo kuririmba ngo uyu musore w'imyaka makumyabiri n'umunani ni umucuranzi n'ubwo yavukanye ubumuga bwo kutabona
natangiye ah, ndi mu ishuri mu wa mbere aho nize amashuri y'intango y'intango i gihanga i burundi noneho ku ishuri bitakanura ah, ntangira ncuranga ibisanzwe mu- mu- mu- mu- mu- mu misa y'abana ariko nafata umwanya ndi mu ndi muri class muri recreation cyangwa se nduhutse nkafata uduti dutoya nkanyuma nkakomanga ku gasima nkakomanga hasi ariko ba- benshi bakanseka uyu musore wumvikana nk'utuje yahamirije ikiganiro ejo ko mu rugendo rwe rwo guteza impano y'imbere yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye mamaze kubona yuko njye mfite ubumuga bwo kutareba benshi baransuzuguraga ese umuntu utabona yakwiga gute ese umuntu utabona yacuranga ate ese ari gukoma ingoma hari icyo bita sembari icyo bita ah, iyi ngoma zijya pasaje ah, ese izo wazi kubita gute ntabwo ushobora guhusha ikindi eh, hari ugusuzugurwa cyangwa se guhezwa kumva yuko umuntu ufite ubumuga runaka atagomba nawe eh, kuba yagira uruhare muri icyo gikorwa nimba ari konseri yateguwe eh, benshi bakagusuzugurira ubwo bumuga ufite nyuma y'imyaka irindwi yisanze ari umunyeshuri mu rwanda nibwo yaje guhura n'abandi bo mu itsinda blessing melody amazemo imyaka umunani abaririmbana nawe bemeza ko ari ikirungo cyiza mu bikorwa byabo urakoze ni patogene abantu bashaka Ah, daniel rero oh, maze igihe mumenye ariko namumenye neza nyine tubana urazi no kuririmba uturirimbo tw- twa karanyuze tw'abanyarwanda yagashyizeho rwose usanga tubyina hano akabinkera buriya mu buzima uko uri kose uko umeze kose nta na kimwe ugomba gusuzugura impano yawe nubwo ubukungu bwawe niryo sambu ryawe nanjye hari ahantu yamvanye mu bwigunge nari ndimo hari n'aho ingejeje muri aka kanya turi kuvugana nabashije kuvanamo amatungo n'ubu yarororotse rwose meze neza uravuga ngo ubuhanzi bwacu rero keretse iruhande y'amafaranga eh, ubuhanzi bukuronsa inshuti Bamwe mu bakorana n'uyu muhungu bahamya ko impano ye hari n'abadafite ubumuga batayigira kugasanga hari n'abandi bafite ubumuga bafite impano zafasha n'abandi agasaba abantu kubaha agaciro
reka twifurize daniyeli kwagura no kubeshwaho n'impano ye yo gucuranga no kuririmba umusore ufite ubumuga bwo kutabona kandi tumwifurize gutera imbere birushijeho no gutanga ubutumwa akoresheje ijwi rye Anshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu musore tumaze kumva ni urugero rumwe mu bantu bafite ubumuga kandi bafite impano ku buryo rubanda rubahaye akanya rukabatega amatwi impano zabo zabagirira akamaro mu buzima ese ubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga babeshweho n'impano zabo namwe mudukurikiye turakira ibitekerezo byanyu yaba kuri facebook ndetse na instagram aho ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo ariko kandi zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nayo ni nimero mushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi iyi ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikira ikiganiro ejo ikiganiro mugezweho n'umuryango w'urubyiruko i kigali mu rwanda ejo youth eco kuri mikoro muri studio amazina yanjye ni mizero crispin mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
hari umuntu ugukunda ugukunda bidasanzwe niyo ari muri rubanda aba yumva ari wowe yavuga ikibabaje nuko agukunda utabizi tinya umuntu wamanitse ifoto yawe mu cyumba cye si mu cyumba gusa wavuga ko agufite no ku mutima
nimugire amahoro nitwa umukiza anoride mu kinamico nyiramubande nitwa bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubunuka mama yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka reka ntangire mwiyumvire
kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'imana uraho Mm. bose hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko duherukana kuvugana vuba reka nkusure Mm. amahoro y'imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka ikindi kandi ni uko ibizadutunga nzakoresha ayo nari nateguye gukwa ndetse n'ay'ubukwe ubundi twibanire ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mu kondwa uwawe abana bizu ihoya niyi
haba ngo gutika neza urwo rupapuro hano zana buri wese zana urwo rupapuro ntese uru nguru uru rupapuro urabona atari urwo na- na- na- nateranijeho ibyo nzajya kurangura ejo arangura Hey.
umva haba sindi umwana wo kubeshya ibyo usomaga byose nabyumviye urabona utarazwe n'uriya mukobwa ko gusa papa uriya mukobwa rwose ntiyanduza atakuroga gusa ndamukunda kandi nawe ndabizi arankunda ubu ngewe papa wawe nirirwa nicwe n'inyota utaryamanye amafaranga ngo wayagukana gukoresha ubukwe utampamo na bitanu ngo nigurire n'agacupa nkagutomera
mama yesu mama yesu vuga ingira hino mubwira ariko buriya ngo impamvu nkunda kuza hano si uko nkwemera ngewe igira hino mama ye uya naje rwose ngaho ntumayero mbona uko nakira n'abandi bazizi
oya wigenda bariya bose ni abasenzi yewe nanabishyurira bagasohoka ariko tugasigarana hano twebwe uranyumva nako nasoroga agasigara nkanamuperezanta edaye yego ndabyumva yego ariko kandi nyine nta n'impamvu z'uko twasohora abakiriya mu kabari bigaragara nabi rwose
oya papi ariko se nawe reka kumukabakaba dore ahantu hose bari kubibona
uratangiye nawe kunsha mu ijambo kandi yewe uyu mugore dufitanye amabanga akomeye urabyumva ikindi nacyo ngewe papiyasi ndamukunda kandi nifuza ko yazambera umugore w'umuziranenge ariko se koko nuko papiya yakwiyubashye kuko ukagira imana we urabona iri soko ryose hmm? waramenyesheje abantu nteza abantu gusa ibyo uvuga n'ejo uzasubiramo nakomeje rwose njye papira kandi mama yose nujyaga njyewe nzamena amabanga yose mfite nakureka nze nkwereke
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
mama iki gitoki kiraryoshye pe Eh, eh, mana yanjye ni ubwa mbere numvise uburyohe bungana gutya ntambere koko pe reka jyewe burya nize ibijyanye no guteka Mm, siko nagize mu gihe cy'ibyumweru bibiri hano muri ruhiza rero burya igihombo biryoshye nkateka nkarungura kandi nkamenya n'iby'indyo yuzuye biraryoshye pe uzi ko usanga abantu barira ubwinshi ariko nta na vitamine ugasanga batetse nk'igitoki bakiriye gikanuye nta n'utuboga rwatsi bashyizeho n'ubu.
mama ndakwemeye pe buriya uzi ko mu mahugurwa duteganya kuzakora yavuze ko ari wowe uzabatekera sha.
Mm. ni ukuri pe amahugurwa y'ubucuce kandi umwana we
hari abana bo muri karabu bazaca hano babigusobanurire neza uko bizagenda yewe nta kibazo hanyuma se abantu ndakumva mama cyane numva nyeso nibyo iki ko murashaka gutoroka wowe na mbabazi mukigendera Mm. nibyo mama papa ibyo yakubwiye ni ukuri none se mama ubu nzakomeza ndi muri uru kugeza ryari
ihangane nshaka uko nzabonana na mbabazi tuganire nzakubwira icyavuyemo aho ubundi rwose mama sinkubeshye nimutagira icyo mukora tuzigendera pe
eyo ni mico the best nkora afrobeat original kurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu stain touch
genza umuntu gukunda bimwe byo gupfa genza umuntu gukunda kurusha abandi yatubwiye ko adaharara tanahararukwa wowe kugusiga yakwemera ikamusiga w'ingwara bizi inshuti bakunze b'ikiganiro ejo turagana ku musozo w'ikiganiro twabagejejeho kuri uyu munsi aho twaganiriye ku mpano z'abantu bafite ubumuga tugamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo abantu bafite ubumuga babeshweho n'impano zabo muri iki kiganiro emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga yavuze ko kugira ngo impano z'abantu bafite ubumuga zihabwe agaciro bigomba guhera ku guha abafite ubumuga agaciro nk'abantu bityo ibikorwa byabo bikakirwa nk'iby'abandi muri iki kiganiro kandi twumvise inkuru y'umusore daniyeli ufite ubumuga bwo kutabona ariko akoresha impano ye mu kuririmba kugira ngo yibesheho ndetse no kwikura mu bwigunge ese wowe twabanye ubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga babeshweho n'impano zabo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mutwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo ikiganiro ejo tugicumbikiye aha ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane n'ahazwe twari twazindukanye ndabikibanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro